Ili n'Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo abatumva ntibanavuga baracyafite ibibazo kuko bo hari abatari bajya mu mashuri icyo nacyo turashaka kugira ngo umuntu uzatorwa azagikosore uwo ni madamu francine nyiranzayino umwe mu bitabiye amatora yo guhitamwo abafise ubumuga bazobaserukira mu matora y'abashingamateka mu rwanda turavuga no ku banyarwanda baba muri kenya bifarikanije n'abandi baba mu bihugu bitandukanye mu matora y'abadepite mu rwanda amarereka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse aroyisi tubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya
waramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi umuririmbyi w'umuziki akongera akaba n'umushingamateka mu gihugu cy'ubuganda akavuga ko yakubaguwe n'abajejwe umutekano yarashyitse muri leta zunze ubumwe za amerika kwisuzumisha hamwe no kwivuza robert kiagulanyi azwi kandi ku izina rya bobi wine niwe yavyiyandikiye ku rubuga rwiwe rwa twitter ko yashitse muri leta z'ubumwe za amerika ariko ntiyashimye kuvuga aho aherereye mu ijoro ryo ku munsi wa kane niho igipolisi cy'ubuganda cyamuhagarika hamwe n'umushingwamanza wiwe francis zake aho bari ku kibuga cy'indege i kampala bagerageza kuva mu gihugu igipolisi kibagiriza guhemukira igihugu kandi ko bari bahunze kiagulanyi n'umushingwamanza wiwe hamwe n'abandi bashinga amateka batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu bandi bantu mirongo itatu bahagaritswe mu ntango z'ukwezi k'umunani bagirizwa kugumura abantu bateye amabuye bongera baronona n'imodoka yari itwaye perezida yoweri museveni w'ubuganda senateri john mccain yari yatowe muri leta ya arizona ejo ku munsi w'imana niho yashingurwa mu itongo rya gisirikare riri mu gisagara cya anapolisi muri leta ya maryland aha muri leta z'ubumwe za amerika aho inyuma y'iminsi itanu yari iheze bamwibuka kandi bamwunamira nk'intwaro yakoze ibikomeye kandi yakunze amerika makene yahoze ari umupilote w'indege yabaye umunyororo w'intambara muri vietinamu mu kiringo c'imyaka irenga itanu mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu makene yapfuye mu ndwi iheze ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko afise imyaka mirongo umunani n'imwe y'amavuko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri leta z'ubumwe za amerika buriko burihweza ingene bwokura abasirikare babwo nka bose muri nigeri no kugara amakambi amwe amwe ari ku mugabane wa afurika eh, kurwanya iterabwoba ubwo bushikiranganji bumenyesha kandi ko ibirindiro vya gisirikare bafise muri kamerune kenya libiya na tunisiya navyo nyene bishobora kugarwa mu gihe umushikiranganji jim mattis aramutswa ubwo bushikiranganji yo kwemeza uwo mugambi ariko ngo igitigiri kinini kizoguma muri nigeria na somaliya nk'uko ikimenyeshamakuru the new york times candikira aha muri amerika kibivuga iyo ngingo iri mu mugambi wa leta z'ubumwe za amerika wo gushyira ingufu za gisirikare mu bice bibangamiwe cyane kuruta ibindi n'iterabwoba ku isi bamwe mu bategetsi b'igisirikare ba amerika bateye kubiri n'uyu mugambi wo kugara amakambi muri afurika bavuga ko ubushinwa n'uburusiya bishobora guca bironka akaryo ko kongereza abasirikare bavyo n'iyo amerika yakuramwo akarenge muri afurika kandi abanyororo baharurwa mu majana ane baratorotse ku munsi w'imana ibohero riri mu micungararo yo mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa libiya tripoli ahamaze indwi habera ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi benshi muri bo bari bafunginzwe bagirizwa gushigikira muhammad kadafi hamwe n'ubwicanyi mu migumuko yo mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe yasenyuye intwaro yiwe amakuru atangwa n'ubushiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu avuga ko abantu mirongo itatu n'icenda bishwe abandi bashika ijana barakomereka kuva izo ntambara zihuza imihari itwaje ibirwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi zitanguye ku munsi wa mbere mu bumanuko bwa Tripoli leta y'ubumwe yemewe n'amakungu yashikirije ejo kuwimana ko ishize umurwa mukuru Tripoli hamwe n'imicungararo yawo mu bihe bidasanzwe vyo mu ntambara umurwa mukuru wa Libya nta gahengwe urigera uronka kuko wamye mu ntambara hagati y'imihari irwana kuva Kadafi akuwe ku butegetsi naho ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze kurwanira agateka ka muntu Human Rights Watch risaba amakungu guhagarika vuba gushorera ibirwanisho muri Arabia Saudite ni nyuma yaho harasiwe imodoka itwaye abanyeshuri hafa abantu mirongo itanu n'umwe barimwo abana mirongo ine mu cegeranyo casohowe ku munsi w'Imana Human Rights Watch yise ico gitero icaha co mu ntambara cyakozwe n'abasirikare mvamakungu barongowe na Arabia Saudite ciyongera ku bwicanyi bwakorewe abanyagihugu bari ku bugeni abari bagiye gushingura ababo bwakozwe ku bitaro no ku mashuri mu gihugu ca Yemen ico cegeranyo gisohowe inyuma y'umunsi umwe urunani mvamakungu rwemeye rwemeye ivyavuye mu matora ya Human Rights Watch ko habaye gusamara mu kugaba ibitero harimo no kunanirwa gufata ingingo zari gutuma ibitigiri vy'abafa bitaba vyinshi mu kurangiza ku murwa mukuru w'umugadisho wa somaliya haraturitse bombe yari itezwe ku modoka hafi ya disitirigite ya haula wa dage ku munsi w'imana hafa abantu bashika batatu nk'uko leta ya somaliya yabitangaje ejo ku munsi w'imana
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho musolini eugene ariwe yatowe kuzohagararira abafise ubumuga mu nama nshingamateka mu rwanda n'amajwi mirongo irindwi n'atanu n'ibice bitandatu ku ijana abafise ubumuga bo mu karere ka rwamagana babwiye radiyo ijwi rya amerika ko utorwa kubaserukira iyo kwitwararika kuvugira abafise ubumuga cane cane bwo kutumva no kutabona bagashobora kuronka amashure nabo ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi musorine eugene umaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ko ariwe wegukanye umwanya w'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yagize amajwi magana ane mirongo inani n'abiri kuri magana atandatu mirongo ine n'umwe mu batoye bose aya majwi ahwanye na mirongo irindwi n'atanu n'ibice bitandatu ku ijana mu ntara y'iburasirazuba mu karere ka rwamagana aho ijwi rya amerika ryabashije kugera inteko itora abafite ubumuga yari igizwe n'abantu ijana na mirongo itanu n'umwe aho ijwi rya amerika ryageze mu murenge wa kigabiro mu karere ka rwamagana abafite ubumuga bari benshi baje kwitorera abazabahagararira bagize ubutumwa baha uzabahagararira mu nteko ishinga amategeko madamu nyiranzayino francina ni umwe mu bari bitabiriye amatora abatumva ntibanavuga baracyafite ibibazo kuko bo hari abatari bajya mu mashuri icyo nacyo turashaka kugira ngo umuntu uzatorwa azagikosore abatabona nabo hari abafite ibibazo mu miryango nyine nabo amashuri yabo arahenze kuyageraho ibigo byabo ni bikeya mu rwanda ubwo rero nk'umubyeyi iyo umwana yagize ibyago byo kuvukira mu giturage iyo ngiyo hasi adafite abamuvuganira nyine nawe aherayo umudepite dushaka akatorwa turashaka yuko aza atazibanda ku kureba ku bibazo byabo mu mujyi kuko bo byarakemutse ahubwo hakarebwa hari hasi mu midugudu aba bafite ubumuga bavuga ko umudepite uzabahagararira azagerageza kubavuganira ku buryo haboneka abarimu mu cyaro bazi gukoresha imvugo z'amarenga kugira ngo batumva ntibavuge nabo babashe kwiga nk'abandi banyarwanda ikindi kibazo kibahangayikishije n'icy'abantu batabona basaba ko bahabwa inyandiko yajya ibafasha gusoma komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko muri iki cyiciro cy'amatora abatabona nabo bateguriwe uburyo bazabasha gutora bifashishije inyandiko zabo kandi akayiranga frank niwe uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'iburasirazuba mu bangaha tuvugira dufite za purayazi kuri abandi batabona abadashobora ku abashobora gutora bamwe batabona ariko bashobora gukoresha ibikoresho bigezweho twavuga za purayazi zirahari twaziteguye hano irahari kuri buri site ariko nanone no ku matora yo ku itariki eshatu kuri buri site eh, twa- twagiye duteganya hari aho batorera hari za playa zihari kuri buri site ntayo tutazi kwikoresha nk'uko mwabivugaga icyo gihe tumwemerera ko ashobora kuzana n'umwana ushobora kumufasha gutora amatora y'abafite ubumuga niyo yabimburiye andi yose ategerejwe mu rwanda arakurikirwa n'ay'abadepite rusange aba kuri uyu wa mbere akazasozwa tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda hatorwa abahagararira urubyiruko n'abagore asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku matora y'abadepite mu rwanda ejo ku w'imana abanyarwanda baba muri kenya bifatikanije n'abandi baba mu bihugu bitandukanye atari mu gihugu hagati mu matora y'abadepite abaje gutora bemeza ko bakurikiranye imigambi y'imigambwe n'abakandida ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe no ku mateleviziyo abantu barenga ibihumbi bitatu nibo bitabiriye ayo matora harimwo n'abari mu ngendo bari biyandikishirije mu rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza abanyarwanda baba muri kenya bazindutse agaturuturu gutora abadepite babo ku mugwa mukuru nayirobi co kimwe n'i mombasa ahari ibiro vy'itora huguruye isaha cumi na zibiri z'agatondo i nayirobi batoreye muri ambasade y'u rwanda igihe twashika ku muhingamo kuri uyu w'imana abantu batari bake harimwo inkumi imisore abagabo abagore eka mbere n'abageze mu zabukuru bari ku mirongo barindiriye kwakirwa abadatomokewe ikarata y'itora hari abajejwe kubasigurira uko imigambwe itandukanye n'abakandida bigenga bapanze nabajije bamwe muri bo niba by'ukuri barakurikiranye imigambi n'imigabo abitoje bemeye gushira mu ngiro baramutse batowe turabikurikirana kuri facebook kwa instagram turabikurikirana kuri dstv barabitwereka nta kibazo dufite hano muri- muri kenya rwose ibintu byose ni ga- bigendera kuri gahunda u rwanda n'u rwanda tuzi inyungu zo gutora tuzi n'impamvu tugomba gutora of course nkurikirana amakuru ndeba televiziyo rwanda nubwo ndi muri kenya nzi ibigenda mu gihugu cyanjye natoye cyonzi definitely nubwo turi muri kenya cyangwa mu gihugu cy'amahanga kuza kwitabira amatora ni ibisanzwe nk'uko umunyarwanda ajya mu rwanda agatora natwe tuba dufite ubuyobozi buduhagarariye bw'igihugu muri aya mahanga bityo rero kwitabira amatora ni ibisanzwe natwe twumva aba ari uburenganzira bwacu ndetse ari n'inshingano zacu kwihitiramo abayobozi ambasaderi james kimonyo aserukira u rwanda muri kenya nawe nyene ntakekeranya ko abaje gutora bataje mu kivunga gusa sisiteme yo mu rwanda y'amatora y'abadepite ntabwo dutora umuntu ahubwo hatorwa ishyaka tuvuge fpr abanyarwanda barayizi imigabo n'imigambi yaravuzwe hamaze iminsi hari kampanye fpr ivuga ibyiza akorera abanyarwanda cyangwa se yabakoreye psd ni uko pr ps imberakuri ifite imigabo n'imigambi yayo yavuzwe ku bantu bakurikira ishyaka cyangwa abayoboke aho yaba uri hose ibyo byose bakurikira icyo ishyaka ryabo rivuga muzi ko noneho uyu mwaka dufite n'abigenga ah, biyamamaje bigenga bane nabo bagiye bavuga ibyo bakorera abanyarwanda ni ukuvuga ngo rero umuntu waje gutora uyu munsi aje gutora ishyaka kubera ko arizi azi n'icyo rishobora kugeza ku banyarwanda hashingiwe ku migabo n'imigambi bagejeje ku banyarwanda muri iki gihe cya kampanye cyarangiye ejo ku wa gatandatu tariki imwe nzeri ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ntabwo rero baje gutora gusa mu kivunge batazi icyo baje gutora baje gutora imirwi ya politiki cyangwa imitwe ya politiki bazi icyo izageza ku banyarwanda cyangwa se yagejeje ku banyarwanda ku mashyaka yari asanzwe ahari rimwe muri ayo mashaka hari abaritoye bari banezerewe cane ku buryo n'ubwo gutora ari ibanga bitabaguye nabi kubibwira ijwi rya amerika kuri mikoro njye natoye fpr kubera ko fpr aho u rwanda rugeze niyo iruhagejeje ngira ngo buri muntu wese yifuza kujya mu rwanda buri wese ashaka kubona u rwanda buri wese so fpr kweri ni umuryango utugejeje ku gikorwa ku majyambere kandi turacyakomeza ubundi ubanza kureba ikintu kijya imbere akaba ari cyo utora genda kubwiza ukuri natoye fpr hanyuma imigambi n'imigabo nayo imigambi n'imigambi nzi ko fpr yatugejeje kuri byinshi kandi na n'ubu biracyadusayidira twabashe kugeza inaha mu bintu byoroshye nta ngorane zijemo aya matora y'abadepite muri kenya yatunganijwe ku buryo n'abanyarwanda batiyandikishirije muri ico gihugu bemerewe kuza gutora mbere n'abari mu ngendo berekeza mu bindi bihugu bari barindiriye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe jomo kenyatta bahawe amahirwe nabo nyene yo gutora ambasaderi kimonyo aradusigurira uko amajwi yabo azotunganywa atangura atubwira ibitigiri yari afise ubundi abanyarwanda biyandikishije cyangwa bari kuri site y'itora eh, muri kenya baba bagera ku bi- hafi ibihumbi bitatu ubushize kubera amatora ya perezida urabizi atuma abantu benshi bitabira gutora n'ay'abadepite bitabiriye ariko ubona bishoboka ko imibare ishobora kuba munsi y'iya- y'itora rya perezida nk'uko bimera ahandi hose ku isi ariko mu- muri rusange tugira abantu ibihumbi bitatu itegeko nanone riduha uburenganzira ku baba baba batagaragara kuri site y'itora yemejwe na komisiyo ko tubemerera bagatora bakwije ibyangombwa bisabwa n'itegeko hanyuma tukabashyira ku cyo bita umugereka ni ukuvuga ngo niba umuntu atari asanzwe abariwe na komisiyo ariko tukabona yakuze ibyangombwa atashoboye gutorera ahandi eh, ku isi cyangwa se mu rwanda turamwemera agatora twarangiza tukamwohereza muri komisiyo kumugereka kugira ngo nawe ijwi rye ribarurwe nk'abandi banyarwanda bose ngira ngo urugero rwiza niba mwakurikiye nyakubahwa perezida wa repubulika ari mu bushinwa uyu munsi byabaye ngombwa ko ajya gutora aho ambasade yateganyije ni ukuvuga ngo ijwi rye nawe rirabarwa nka- nk'ijwi ryabariwe muri diaspora kubera ko yari ari mu rugendo rw'akazi kandi atagomba gusiba ibijya kuva muri aya matora bizamenyekana kuri uyu wa mbere ahabereye amatora ku mugwa mukuru nayirobi umutekano wari wongerejwe mbe n'igipolisi cya kenya gikorana n'amambasade hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyari cyaharungitse abajejwe umutekano eroje buri kaneza nayirobi ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi inyuma y'imyaka igera kuri ibiri iheze havugwa ikibazo cy'inzara mu kirundo ku munsi wa gatandatu abanyagihugu baremeje ko inzara yaheze mu gihugu abarimyi bavuga ko babikesha imvura iruhande y'ivy'abajejwe igisata c'uburimyi bavuga ko n'abantu bahinduye ingendo bagashira imitahe myinshi mu burimyi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu jean bosco ndarurinze mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi intara ya kirundo yavugwamwo inzara izura inzara uruzuba rwatse mu karere ka bugesera iyo ntara iherereyemwo rwatumye imiryango ibihumbi yomoka irata ingo urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi cyane cyane nko mu gihugu cya tanzania ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba uno munsi hambaye ibitegwa abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye aba nabo muri komine busoni imwe mu makomine yarigeramiwe cyane twanda dushimira imana yo yaduhinduriye amateka utwarose akavura gashimishije imbuto zo twarimye nta imbuto n'imwe yigeze irumba zose zareze neza duhereye nko ku biharage kabyo twarimbuye bishimishije ibigori twarimbuye neza nta ngorane n'imwe yabayemo n'amasaka kuba yarimye nawe yarimbutse eka n'imyumbati yaragarutse ibijumbu ubu ubusanzwe nta mwana yirwa yishwa ya- yayaguzwa yishwa n'inzara icyo ushatse n'icyo afungura imana yaraduhaye akavura karaboneka ku mwimbu twarose ibiharage ibijumba imyumbati ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona ubuho turabona umuntu ararumwa n'agatokaje ni isoko nkuru ya kirundo umwimbu uraboneka cyane abasoma baremeza ko boroherwa no kuronka ibyo bakenera uyu twamusanze ariko asuma imyumbati Ego narije gusuma.
ujya gusoma iki Narije gusuma imyumbati. Imyumbati ni myinshi kabisa ino mu kirundi wacu. Ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera amajana icenda umufungo w'igihumbi. Hari n'igihe ibiri ku catanu baca baguha. Ifu y'umwumbati ubu ni majana atatu n'itanu.
abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya kirundo bavuga ko imfungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana Ego ni majana atatu gaha.
We wanze iki hano?
Imyumbati. Naho bagurisha nk'iyi majana icenda none ubu ni majana atatu. Ego carakemutse.
hari n'igihe ibiro- ibiri senke sateza kubitanga biri magana atanu aho naho ku magana umunani magana indwi nk'iyo byari ibihumbi biniyo imvura itaraba ariko ubu u- imu- i- mu mwanya aza kuyitanga ku magana indwi magana atandatu twe tudandaje amateke aya nk'aya yari ibihumbi bibiri ariko uno munsi ubu ni igihumbi ubufu n'atatu n'itanu ikiro kijanja nacyo bakirangura kuri abiri n'itanu ushaka kugwa amajana atanu amajana atandatu mu gihe inzara yabice bigacika abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma uno munsi benshi baba arabashoye ivyo bigatuma imfungurwa zidasohoka turabyuka tukaza tukicara ibi- ibintu biruzuye nta muntu n'umwe asuma turicara tuga- kuva mu gatondo kugaza ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe abadandaza mugabo abasuma bara- barorohewe niyo ubiguze makenya ura- urashira ngaha nturonka abakuguriye amajana atatu atatu none ubona twotahanira asiya y'abana ntibabisuma abarimyi bashimira imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari n'ibindi vyakozwe leonidas rivuzimana arongoye ibiro vy'intara ya kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi icyabaye ni uko by'ukuri abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwe bita abafongisiyoneri abadandaza bakomeye aribo bafite n'amatongo manini bafite n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimi Eh, turabye nko ku gatasi gaheze hari abadandaza barenga nka- nk'ijana bi- bashize inguvu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze Eh, abahinga bafatanije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igiterwa cy'ikijumbu nicyo gituma mwabonye kuva mu mwaka uheze mu myonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari byinshi kuva muri iri ciri heze abarimyi bo ku nkengera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibiterwa bivomerwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icizere rivuza imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba ubwa mbere ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru ubu urabona yuko barima by'ukuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero ubu batanguye kubona yuko bategereza kwibako ko izuba iyo rije ribahungabanya rwose bagahunga bamwe bamwe umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kirundo avuga ko biteze umwimbu mwinshi w'ibijumbu vyarimwe ku mahegitari aharugwa mu bihumbi mirongo itandatu mu myonga biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino yo mu karere k'ibiyaga binini uno munsi kuwa mbere hari abatombora ku nkino za kimwe cya kane cy'igikombe cy'impuza amashyirahamwe bita coupe de la confederation mu rurimi rw'igifaransa ibindi kuri iyo nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu akurikiranira hafi ibyerekeye inkino jean claude munyandinda ari i kigali mu rwanda mu mupira w'amaguru uyu munsi kuwa mbere ku cyicaro cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika i Cairo mu misiri hateganyijwe tombora y'uko amakipe agomba guhura mu ntera kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe Coupe de la confederation mu rurimi rw'igifaransa ikipe ya rayon sport yo mu rwanda nayo iri mu makipe umunani agomba gutombora ikaza kuba ihagarariwe na visi perezida wayo frederic muhirwa iyi kipe yarangije ku mwanya wa kabiri mu itsinda ryayo rya kane ikurikira ikipe ya usm alger muri algeria ibi bisobanuye ko rayon sport iza gutombora imwe mu makipe atatu yabaye ya mbere mu matsinda yayo ayo makipe ni raja casablanca na renaissance sportive de berhan yombi yo muri maroke hakaba n'ikipe ya enyimba yo muri nigeria ese amahirwe ya rayon sport yo kwitwara neza muri kimwe cya kane kirangiza arangana ate twumve umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi umupira w'amaguru jean pierre habimana nabanza nkakubwira yuko mu by'ukuri ko igeze hariya nta benshi babitekerezaga iva ino ijya gukina muri kenya yagiye idafite abakinnyi buzuye yari ifite abasimbura bane ndetse no mu mukino yakinnye ikina na yanga ibyo yakinira inanga y'i kigali abenshi ntibayihaga amahirwe navuga rero yuko kuba igiye kujya muri tombora ya kimwe cya kane byanze bikunze izahura n'imwe mu zabaye iza mbere ah, mu yandi matsinda gusa nkaba navuga yuko amahirwe aracyahari zose uko ari umunani zishobora gutambuka zikajya muri kimwe cya kabiri ariko rero nanone nkaba nagaruka mvuga ngo ikipe ya Rayon Sport tumenyereye ikipe ya Rayon Sport ikunze kugira ibibazo ndetse iyo ari Rayon Sport idafite ibibazo ntabwo iba ari Rayon Sport ikomeye nkaba rero navuga yuko ari ugutegereza ifirimbi ya nyuma ku ikipe yose iyo ari yo yose bazahura koko aya makipe uko ari umunani ni amakipe yose akomeye amakipe umunani agomba kwitabira tombora ya kimwe cya kane kirangiza muri iri rushanwa ni raja casablanca na rs berhan yo muri maroke usm alger muri algeria kara brazaville yo muri congo al masri yo mu misiri as vita club yo muri repubulika iharanira demokarasi ya congo enyimba yo muri nigeria na rayon sport yo mu rwanda tukiri mu mupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u rwanda amavubi izahura n'ikipe y'igihugu ya cote d'ivoire ni mu rwego rw'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya muri kameruni mu irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha imikino izaba igeze ku munsi wayo wa kabiri andi makipe ari mu itsinda ry'u rwanda na cote d'ivoire ni repubulika ya centrafurika na guinea conakry yari claude munyandinda i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
igihugu zimbabwe cyose perezida mushasha emerson mnangagwa yararahijwe icese mu mabanga yo kurongora igihugu ku igenekerezo rya mirongo ine na gatandatu ry'ukwezi k'umunani inyuma yaho sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro itangarije ko umushingantahe mnangagwa ari we yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekerezo rya mirongo itatu y'ukwezi kw'indwi iyo sentare yarakanye urubanza rwari rwashinzwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta movement for democratic change alliance leta ya amerika iriko iratera akamo impande zose kazisaba kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu ca zimbabwe hamwe n'amategeko umurwi mpuzamakungu mu gihugu ca zimbabwe ujejwe kugenduza amatora the irnd waratangaje ko hari ibintu bitari bike vyanaguwe mu nzira y'amatora ugereranije n'amatora yabaye mbere ngo naho hari ingorane zikomeye zabandanije gutuma abantu bagira amakenga kwitegurwa ry'amatora ritari rishemeye uyu murwi uvuga ko hari ibintu bitari bike bigikenewe kunagurwa kugira ngo abanyazimbabwe bose bashobore kwizigira ayo matora kandi ayo matora ashobore kwizigirwa n'intara yose hamwe n'amakungu bimaze gutera imbere mu nzira ya demokarasi leta z'ubumwe za amerika ziracatewe amakenga n'ityozwa ry'agatekakazira muntu ritewe n'imvo za politiki ribandanya hamwe n'ubugizi bwa nabi bwo kwihorana bibandanya mu gihugu cya zimbabwe umuvugizi wa departement ya leta amerika hather nowat yagize ati ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ntibikwiye kuvugwa muri politiki ishingiye ku nzira ya demokarasi ati uburenganzira bwa kirima muntu ubwigenge burimo gushikiriza ivyiyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro bitegerezwa gukingirwa kandi abakorerwa amabi hamwe n'ivyabona bategerezwa gukingirwa n'amategeko leta z'ubumwe z'amerika zirifuza kandi zirahanura leta ya zimbabwe ko yotunganya ibiganiro n'abanyapolitiki bose kugira ngo ishire imbere ubutegetsi bose biyumvamwo bushira imbere inyungu z'abanyagihugu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri afurika
masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tubaye tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.